Kirundi ni radiyo ijwi rya Amerika. turigenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi muri bibiri na cumi n'indwi miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na jowe diane nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye impunzi z'abakongomani baguye mu mpande za nundu na mboko bamwe bamwe basabye ngo tube tubaherezaho bashikira mu gatutu bababwiye ko nk'impunzi tutashobora twabajije aho muri snr baranzigiye ibyo twofata muri kano kanya
ubu ni umukuru w'ikambi yo mu rusenda emmanuel ntirampeba avuga ku banyagihugu bo muri congo bahungiye mu ikambi ya rusenda igwiriyemwo impunzi z'abarundi igihe abasirikare b'ico gihugu bariko bigarurira akarere ka mboko iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya muri ano makuru turababwira n'umunsi mpuzamakungu hariwe abageze mu zabukuru mugume ku maradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tuyahere mu vy'umutekano w'akarere ingabo za leta ya congo frdc zigaruriye akarere ka mboko kari muri sektor ya tanganyika mu ntara ya kivu y'amajepfo ya congo inyuma y'imirwano ikomeye yazindutse iba kuri uno wa mungu ivyinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu muri congo vedaste ngabo kuva mu gitondo cyo kuri kino cyumweru tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu ma saa tanu nibwo ingabo za leta ya congo fardc zigaruriye santere ya mboko yari imaze icyumweru cyose mu maboko y'abagwanyi b'abamayimayi ya kutumba dore ko aba bagwanyi b'abamayimayi bari bayivanyemo ingabo za leta fardc ku kindi cyumweru tariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kw'icyenda amakuru atangwa na perezida wa sosiyete sivile muri segiteri ya tanganyika uri muri santere ya mboko ahabereye imigwano bwana Sukuru Mwefu avuga yuko iyi santere ya Mboko iri mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo naho abagwanyi ba Mayimayi bahunze berekeza mu misozi yo kwa Mbogo ndetse n'iya Kabondozi nayo iherereye muri sekiteri ya Tanganyika kugeza ubu ntiharatangazwa ibyaba byangirikiye muri iyi migwano cyangwa se abamaze kugwa muri iyi migwano usibye yuko abaturage bo kwa Mbogo bahungiye mu mihana yo muri Kenya abandi nabo bakaba bahungiye mu mashyamba y'ibigazi ariko andi makuru avuga yuko hari impunzi z'abakongomani zahungiye imigwano mu nkambi yo mu rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu ibi bikaba byemezwa na perezida w'inkambi yo mu rusenda tirampeba emmanuel ni impunzi z'abakongomani bavuye mu mpande za nundu na mboko bamwe bamwe bashize hano basabye ngo tube tubaherezaho bashikira mu gatutu twababwiye ko nk'impunzi tutashobora guca kuba kapita twabajije aho muri snr barazi inyishu y'ibyo twafata muri kano kanya urebye impunzi zagezeho ngaho mu rusenda zirangana gute abo mbona hano bashika nk'abantu nka cumi na batandatu muga bambwiye mu gatunguru ya gatatu mu gatunguru ya kabiri hose ko barimo hari n'abo nabonye baca ngaha barengana cyangwa ko bagiye mu rurinda mu banyagihugu canke bagiye mu bwami muri kino cyumweru dusoje abagwanyi ba mayimayi ya kutumba bari bigaruriye uduce twa mbogo na swima na makobora two muri teritwari y'ifizi ndetse bagaba ibitero mu nkengero z'umujyi wa uvira bakoresheje inzira y'ikiyaga cya tanganyika ariko ingabo za fardc zifatikanyije n'abasirikare ba monisco baza kurasa amato atanu y'intambara y'abagwanyi ba mayimayi kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kw'icyenda kuva iyi migwano yatangira ikaba yaradindije urujya n'uruza rw'abantu muri teritwari ya uvira na Fizi aho hari abagenzi bari bamaze icyumweru Uvira barabuze uburyo bashobora gusubira iyo batuye muri teritwari ya Fizi ikibazo twari dufite twabuze inzira tumaze iyi ngahangaha dutegereje ngo turabona inzira ariko habaye ibita twishwe n'inzara twabuze icyo tujya ni ibintu bitugoye cyane twahagaze aha na kabiri ariko tuvuye bukavu dukeneye dukeneye ngo tuzamuke na gatatu tubura inzira dusanga ibitavyabaye dushakisha inzira tubura aho duca dusanga ni mu masasu menshi imodoka zahagaze amakinga byose byahagaze kuri uyu wa gatandatu tariki ya mirongo itatu y'ukwezi kw'icyenda nibwo ubuyobozi bwa gisirikare bushinzwe intambara bwari bwahaye abagwanyi b'abamayimayi ya kutumba amasaha mirongo ine n'umunani kugira ngo bashire imbunda hasi ku bushake bwabo byananirana leta igakoresha imbaraga bedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika ibuvira mu ntara y'ikivu y'amajyepfo vedasite ngabo urakenuye igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa cumi ni umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru mu ntara ya gitega uwo munsi wahimbajwe abageze mu zabukuru rero bari mu ishyirahamwe asaba bashimye gukora urugendo shure umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika igitega fidel d'antoine sabimana aratubwira ibyinshi kuri ino nkuru abo bageze mu zabukuru bo mu burundi baharukiye mu ishyirahamwe ya saba rifite icyicaro mu ntara ya gitega bashimye guhimbaza umunsi mukuru w'abahariwe mu gukora urugendo shuri mu ntara zitatu abo bageze mu zabukuru baciyemwo gitega karusi muyinga ndetse bakajabuka muri komine ya ngari mu gihugu ca tanzania aho bakukurutse basanze ibidukikije vyagiye birabangamirwa uko imyaka yagiye iragenda si kubwabo barteremi umukuru w'ishyirahamwe ya saba aratubwira intumbero y'urwo rugendo atangura atubwira asaba ico arico asaba ishirahamwe yiyemeje gushigikira abageze mu zabukuru iryo shirahamwe mu gifaransa ryitwa age sans barriere uyu munsi rero twagize urugendo shure tuja kobero turajabuka no hakurya mu gihugu ca tanzania twarondera kugira ngo dushike ku ku mahangiro abiri ihangiro rya mbere washaka eh, abantu bakuze bimwe twita environnement turabe ingene amajambere yaje amabarabara amazu biki ibyo byose ingaruka za- byagiriye ibidukikije muri twebwe harimo abantu bakoze ino benshi babona ingene igihugu cyagiye kiratera imbere kandi turabona ko iterambere rishobora kuzana n'ingaruka mbi ku bidukikije cya kabiri twarondeye rero twarondeye kunezerwa ko abaku- abageze mu zabukuru nabo nyene barakwiye kunezerwa cyane cyane uyu munsi ari umunsi mpuzamakungu wagenewe abageze mu zabukuru ugeze mu zabukuru n'ibidukikije hari ikiraro hagati yabo abageze mu- mu zabukuru nitwe tuzi amashamba ya kera ibintu vya kera uramaze kubona nk'ubu u- ugende mu ishamba nta ni- nta n'impongo ukihasanga kuko zarahonye ariko wa- kera waca ngaho iruhande ugasanga ubukwavu ugasanga ingeregere ugasanga ibiti by'imigunguma ibiti by'ama- by'iminyonza ibiti ibiti byose ibintu byose bisa n'ibiriko birazimangana ibyo bintu rero twebwe abantu ba kera biraturaje ishinga kubona isi iriko iraduhindukirana kandi bigahera tubona nizigama generoza wo mu ishyirahamwe ya saba nawe nyene ni umukukuruke avuga ko umukenyezi afite uruhara rukomeye mu kubangamira ibidukikije abavyeyi bacu n'abandi tubona twahora tubona baravuga yuko aribo babangamira ibidukikije kubera niko bari babaye kugira bashobore kubeshaho umuryango barasenya ntibamenye igiti bakaryica ntibamenye yuko bashobora gu- kugira kuvuna ishami kugira basigaze ico giti gikuru kize gisubire kinagi canke bariko bararima ntibamenye kugira inkukura kugira ngo bashobore no kwimbura bikwiye twebwe rero nk'umukenyezi turakwiye kubigisha tukababwira yuko ibidukikije bifise akamaro Andre Sabimana uwundi mukukuruke avuga ko urwaruka rutamereye magabo ejo hago hashobora kuba habi cyane umuntu arirukana ibidukikije niko byagenze turabona yuko uko hari kera siko hameze muri kino gihe urwaruka rw'ejo bashobora kugira ingaruka zihe mu gihe ibintu byobandanye uko biriko biraba ingaruka bashobora kugira mu gihe- mu gihe ibintu vyobandanya uku tubona bwa mbere amagara azobangamirwa kuko burya hariho ibintu biva ngaha mu bidukikije bituma umubiri wa- w'umuntu ubungwabungwa neza ivyo yikorako mu buzima bwiwe bwa misi yose bizomugora kuronka igiti ni ikintu nkenerwa mu buzima bw'umuntu kidasubirijwe bakaza barihonya nk'uko tubibona eh, bizomugora kugira ngo ashobore kuronka ikindi kintu yikorako ashobora kubura haba kubera yuko hose uzosanga hamaze gufatwa n'ibindi bikorwa bashizeho n'ibiki ugasanga umuntu arabuze haba isi igaseruka amabuye akaja hejuru isi ndimwe ikahava umuntu akabura harima bikamugora mu buzima bwiwe rero ibyo byose ni ibyo gukingira ni ibyo gufasha urwaruka kugira ngo ejo uze nabo ruronke ahantu ruba hameze neza muri urwo rugendo shuri abari mu ishyirahamwe ya saba bagiye barahagarara aho amashamba yahonye bibukanya uko hari hameze kera ivyagaragara ko bibateye agahinda ikamara amagambo mu ntara ya muyinga ku mupaka w'uburundi na tanzania mu buraruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu muji mu miji ya gisenyi na goma hari ubucuruzi bwitwa manguwo busa nk'ubwasubiriye caguwa muti ubwo bucuruzi bumeze gute abanyagihugu baguze imyambaro ishaje ibiribwa bibisi bakayigurisha abamikoro make ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buriyamiriza ubu bucuruzi mu gutinya ko abanyagihugu banduzanya indwara zitandukanye reka umunyamakuru wacu claude ganza munyamagana akoresha ijwi rya amerika mu karere ka rubavu atubwire ibyinshi kugenda ndi kuva umugura n'ibigori wenda twumva ukuntu bivuga kuba umugurane ibigori abantu babyumva bagahita babaga ni imbaraga n'umwe mu badamu bakora bazenguruka mu mago y'abantu baguranisha ibiribwa imyambaro iba itagikenewe na beneyo ubucuruzi bwo hambere bwo kugurana igicuruzwa ikindi buzwi nka commerce de troc namusanze afite ibasi irimo ibigori bibisi aha yabiguranaga inkweto zishaje yambwiye ko yari amaze gukora urugendo rw'amasaha abiri n'igice kuva mu murenge wa busasamana aho nawe yari amaze kugura ibi bigori kuko atari ibyo yiyejereje ubu nk'izi ngizi urazitangaho ibigori bingahe
ni ibigori birindwi birindwi buriya ubu ubibaze mu mafaranga byaba ari angahe magana arindwi ikigori kimwe aba ari ijana none se iyo umaze kugurana wenda imyenda ishaje cyangwa se inkweto zishaje ubikoze iki ubikoresha iki nyine abaranguraga ubwo zino nkweto ubwo nabo bafite ukuntu nyine bazikoraga bakanaba bakabigurisha bakabicuruza ubigurishiriza hehe biranguza muri ihe soko ni hariya kuri duwani umaze igihe kingana icyo ubikora
yongeye maze ngo amezi atatu niho natangira kariya bamaze n'imyaka icumi byatangiye kera uretse aba bazenguruka mu mago bashakisha imyambaro n'inkweto byambawe twanaganiriye n'ababirangura bakabicuruza bavuga ko ari ubucuruzi bashyizemo imbaraga nyuma yo kubona caguwa ishyirwaho amananiza cyane ku buryo kubona igishoro basoresha ijana ku ijana batabivamo aba twabasanze ku muhanda aho bacururiza mu byaha ugana kuri buhuru ni mu murenge wa rubavu ni iki muri gucuruza ahangaha ni udukweto twa mango nyine twa tundi baba bavanye mu kirenge nyine muzikura he muri kongo ziba zaramburwa n'abakongomani n'abakongomani ni cagu
ni manguwo kubera ikintu kiba cyarambawe nyine nyine barabirundarunda reba nka hano muri iki gihugu cy'abaturanyi urangura ukagicora ukakizana nk'iyi nkweto iyi ngiyi ndi kubona niba warayiguranye wibuka wayiguranye ibigori bingahe izihenze tujya dutanga ibirayi kuko aribyo bifite agaciro nibyo bihenze ugatanga ibiro bingahe ugatanga nk'ibiro bitatu wenda ukabara kubwo nk'ubwo uyiranguye nka magana arindwi ukaza ugashakamo nk'igihumbi hari n'abahitamo kugurana imyambaro inkoko nzima uyu amaze imyaka itandatu akora ubu bucuruzi twahuriye hafi y'umupaka avuye i goma maze atubwira uko abigenza turagenda turi gutembeza mu mihanda muri kongo ufite icyo akunze akakigura babaga babikeneye bitewe n'uko ushaka ibirayi aragurana n'ushaka inkoko akagurana inkoko buriya uyigurana iki nayiguranye amapantaro meza ipantaro imwe bari bari kumba bibiri magana atanu inkweto zo bari bari kumba ibihumbi bine ubwo inkoko imwe baguhaye amapantaro angahe bambereje amapantaro atandatu ubwo inkoko wari wayiguze angahe wowe hari nayiguze bitatu magana atanu umaze igihe ubikora mbimazemo imyaka itandatu ubwo bucuruzi binyishyurira mituweli nkaba mfite n'abana batangiye umwaka wa kabiri nabo bariga nta kibazo nicyo nkeneye cyose ngakibonamo nta kibazo nanjye mbikoraho rimwe na rimwe urabona ndi kubicora nk'umuntu utabizi tubwire ubicora gute ubinyuza hehe bigenda bite ukora muri siyasa zawe ukabifata ushyiramo kariya kabaseke warangiza ukabicisha wagira amahirwe ukabibambutsaho babifata bakabishyira iruhande nyine bakabitwika uwo bigeze ku mupaka akenshi baravuga ngo ni umwanda ko ngarega ngo bizamo birimo ngo niba ari ibiheri bagahita babafata nyine bagahita babitwika aho ngaho babyita ko ari umwanda ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko ubu bucuruzi butari bumenyerewe ariko ko batabwemera iyo iyo myambaro cyangwa inkweto bishaje babifashe byambuka umupaka barabitwika uretse ko abayicuruza bafite uburyo bayambutsa mu ibanga banyuze mu nzira zitazwi janvier murenzi ni umuyobozi w'umusigire w'aka karere ntabwo byemewe usibye no kuba bagurana ni umuco utemewe mu by'ukuri ntaho byanakunda kuvuga ngo abayobozi bashyigikire bene ibyo bintu icyo kintu rwose byaba ari umuco tutashyigikira na gato icyo kintu rero cy'imyenda cyo kugurana imyenda ishaje twaracyumvishe guhindura agahinduranya ibyo kurya agahinduranya n'imyenda yambawe ntawe uzi mu by'ukuri iyo myenda yambawe nande urwaye ibiki ibyo bintu rero ntabwo ari ikintu twashyigikira gusa ayo makuru twari twarayumvishe dufata n'izo ngamba zo kwigisha no gusobanurira inzego zegereye abaturage ko icyo kintu kidakwiye mu muco w'abanyarwanda leta y'u rwanda imaze igihe ishyira imbaraga mu gukumira caguwa no kuzishyiriraho amananiza ku buryo yinjiye mu gihugu isoreshwa ku kigero cy'ijana ku ijana mu mugambi wo gushaka guteza imbere ibikorerwa imbere mu gihugu ni politiki ariko yanenzwe n'abatari bake bavuga ko byihutiwe nyamara mu gihe mu gihugu nta nganda zifite ubushobozi buhagije bwo guhaza isoko ry'imbere mu ngeri zose z'ibyo abaturage bakenera ubutegetsi bwo buvuga ko ari ingamba zigamije kuziba icyuho kiri hagati y'ibyo bwatumizaga hanze bikubye inshuro nyinshi by'u rwanda rwoherezayo kandi ko bigenda bitanga umusaruro icyemezo cyo guca caguwa cyatumye leta zunze ubumwe za amerika zivuga ko zishobora gufatira u rwanda ibihano kuko rwarenze ku masezerano mpuzamahanga agenga ubucuruzi ariko ntibirakorwa magingo aya mugurane ibigori claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika harakoze mugenzi wacu claude munyamagana kuri iyo nkuru adushikirije urutonde rw'ibiganiro byacu duce turubandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ndandiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze n'igwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza ca studio ijambo gisamiranira kw'ijwi rya amerika muti uno munsi ikiyago ca politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya makamba ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere ibubamfu bwanje widondore nitwa mpabona yo jacqueline nkaba ndi umukuru w'umutumba kabondo mukuru w'umutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane nitwa ndewe n'umuryango yohana nkaba ndongoye ishyirahamwe miparike muri komine ya nyanza rake murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro murakoze kumva ikaze ubundi turi kumwe nitwa nibogora rene nkaba ndi boneza muri mukenyezi imenye nyanza rake abo n'abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro jerome nenzema nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine nyanzarake mu ntara ya makamba mpereye ku mukuru w'umutumba kabondo ukivuga gute muri rusange muri rusange ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezerererwa kuko imbere y'uko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bonyene batarinze kuja mu masentare no hirya no hino arivyo vyiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta rwanko ruzamwo rw'akazikira usanga n'imiryango iguma ifatanye mu nda umukenyezi ariko ivyo niwabikora umukenyezi arabikora neza cane reka ngende kwandiwe n'umuryango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwebwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute twebwe tubivuga kuko turabishyigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyirahamwe wacu dusanga dufisemwo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twama tuzana ni ukuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimwo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonyemo abakenyezi hari ijambo basikirize nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyene barafise uruhara kandi barasoboye ariko abo bakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze simperekeza namba kuko nabo dufatanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo mufise ivyemezi bihe mwebwe twe turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwo n'intambara rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora rwose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hamwe amahoro murabikora rwose ibiyihe murabizi ibyo mukwerekana mumaze gukora egome turafise ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabereka ujya ubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure kuko kuba uri wenyine utwaye itongo wenyine ntibiguha amahoro uturorero tw'abakenyezi baba barasirutse muri icyo gikorwa tukabibona neza uturiro tw'abakenyezi baba baraserutse muri ico gikorwa mukabibona neza akarorero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi imenya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mu Kabondo ibi twemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezerewe kandi tukabona n'ibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye ba bakenyezi hakaba n'uwundi mukenyezi yitwa nimenya gororiyoza akorera ku wundi mutumba nyabutare ibyo natwe biraturemeshe kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo iyo bamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishiba hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibi twemeza nuko iyo duhwanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yokwama ahubwo azaja mu ntwaro akaza araja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ibi tu- iki twemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi ikindi naho babonye hagiye abagabo bonyine bakavuga ati mbega ba bakenyezi b'imbonezi uno munsi bari hehe hari n'aho babankira ati tutabonye ba bakenyezi ntitwemera nimuta- nimubazane bajya abakenyezi kugira badufashe n'ibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwadutuma ibishinga ntahe abaza gushinga igishinga ntahe twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijanye no gutatura amatati y'amatongo igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mbega ndiwe n'umuryango nta ntambamyi zozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi intambamyi ziba zibangamiye igikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishyirahamwe ntacyo mbona abo bakenyezi ni ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufas- ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyangwa amaze ikindi nacyo gikomeye mu bijyanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa ariko icyo ni igituma ba- ba- bakora icyo gikorwa Mu- iyo bariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose nta kintu bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo- byoba ari ibyo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana ba- abagabo babo bara- ba- ba- barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijanye n'iby'amahoro jewe aho ngeza n'abo dukorana canke ni- n'abo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona nawe Em, cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatongo twe turafiseho intamba turafise nk'aho inyanzaraka abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatata y'amatongo inyanzaraka byaretse ko dutora umuti ukwiye bi- bi- biboneka turafise abantu bamwe bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kuti- kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atarayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri uko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izo ari intambamye naho tubikora hariho ahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyure kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri aguma nayo akajirya ntibagabu- bagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu aguma nayo umutima mubi kuri aho rero hariyo intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva aho inyanzarake gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo ni rwiwe nk'uwo afise intambamyi nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu ntibuvuze ngo ni akagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite ni akagwi kameze gute barafise komite nyene yabo turamaze kuja turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera izo- ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka aha ibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka ku- kugira basubire ku ishuri
intambamyi zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo intambamyi umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamyi uronka kuko wogira intambamyi muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira, muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu, mu nzego ategerezwa kubaha umugabo akamu, akamubwira ibikorwa byose agiyemwo atacamuhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamyi dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe ibikorwa vyo mu nzu murabifatanya na- n'ico gikorwa cyo kunywanisha abantu turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogaramu akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mvyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya ivy'urugo ibikorwa vyo mu nzu rero ntibikiri intambamyi oya ibikorwa vyo mu nzu ntibikiri intambamyi aho biba intambamyi ni aho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogaramu ibikorwa vyo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa vy'igihugu haravugwa kandi kera i- abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu, mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivy'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba buke buke ubu turaza turabagisha amanama yo kubajinjibura kugira nabo baja habona nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba nta mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bijanye ni mu matora duherukamwo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo ba- ba- barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye aka- umutumba wa kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo atari bake uyu zakerini hitoze abagabo bat- atari bake ariko araronka amajwi ku buryo atanabaronse nta- atabaronse n'igice sayo yaronse yaronse amajwi angana iki gajaki narose amajwi amajana icenda na mirongo itatu uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana ane na mirongo itandatu n'ane yari umugabo yari umugabo ni ukuvuga rero ngaha ibi- ibijyanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu mu buzi bwose mu dukorwa utwo ari two twose tujyanye no mu kibano ari mu bijyanye n'ubudosi amashyirahamwe mato mato udushyirahamwe two kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene bo- boza bararongo- bara- bara- baramenyera ibintu bijyanye n'ibyo kwiteza imbere n'ibyo kurongora abandi no guserura ibyiyumviro bya bindi by'uko mu gihe hageze mu mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero y'uko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye ubu mbere nibo ba- ubwa mbere na mbere muri ko mu- mutamwe mubaza ati mbega mwibumbira ko twokora iki canke icyo twosikiriza nigi nibo batangura kugira ngo muvye ivyiyumviro vyabo hanyuma tugaca duteranya rero twiyumvira ivyiyumviro vyabo kandi burya abakenyezi nabo barafise ivyiyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ivyiyumviro kuko nibo babona na vyinshi urabona ibijanye n'ingo ibijanye n'ikibano bobo bama muhira bayama babona ibintu bi- mu kibano ariko abagabo benshi bama ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumvya abagabo bya bindi by'abakenyezi baca bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze mu bisanzwe turabahanura nk'uko turi mboneza imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubahe umugabo nicyo gikorwa kinini imbere ubu turi ko turakora gisigaye kugira ngo igikorwa cyo gutatura amatati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hokogwa iki Eh, kugira ngo eh, bishoboke ko abakenyezi bo- bo- boshobora gu- gutatura amatata atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona rwose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani bakamagana n'abasingantahe canke aba- abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyene abakenyezi basoboye kandi bafise ijambo bafise n'ico bo- bosikiriza mu gihugu kandi bafise n'uruhara rudasanzwe mu gihugu nta bagabo bakiri intambamyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu Eh, aho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo ba- baronke inyigisho nabo abatarazizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ivyiyumviro vyabo kandi navyo birakenewe kandi birafise ico vyobingura igihugu hari ico hokogwa gajaki hoba inyigisho mu ba- mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba abashingantahe baba abagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero two- twosaba ko hoba inyigisho mu bataratahura urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine nyanzarake mu gutatura amatati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu ari bo nibogora rene aserukira mukenyezi menya nkaba n'imbonezi nyanzarake wakoze kwitaba kino kiganiro ego murakoze namwe ndiwe n'umuryango yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mugongo na mipareke hano inyanzarake wakoze kwitaba kino kiganiro namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa mpabonayo jacqueline mukuru w'umutumba kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye Ba- abashinga ntayo batarajijuka barekura abakenyezi babo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo wakoze kwitaba kino kiganiro murakoze namwe uwo nishimiye ni wewe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya amerika jerome nezomana ndakiremesheje ntimurora nibwe mu banyu no mu byanyu naho ubutaha akaba ari rero ngaho duce dusozera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye diane nahazwe arimasi karara fatuma hamwe na enjeniyeri Justine bari mu buhinga bw'ibyuma nabo nyine babifurije kugira umunsi wa mungu mwiza ariko muri make tubabwire yuko mu gihugu cya Espagne abagera ku majana atatu na mirongo itatu n'indwi bamaze gukomerekera mu matora ya kamarampaka ariko abera Catalogne ibyinshi kuri ino nkuru ni makuru yacu yo mu gitondo